iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shoti wevu kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi niyedi rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro muri sanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema mu buhanga bw'ibyuma turi kumwe na cornelius nadia taha niwe urimo kumfasha kwegeranya kino kiganiro mu rwanda no mu burundi hakomeje ubukangurambaga cyangwa icyo mu burundi bita isekeza iminsi cumi n'itandatu bwahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa ubu bukangurambaga bwatangijwe tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi gushize buzasozwa tariki ya cumi z'uku kwezi kwa cumi na kabiri muri iyo minsi inzego zinyuranye zijya hirya no hino mu gihugu gusobanurira abaturage ububi bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu rwanda imiryango irengera uburenganzira bw'abagore ivuga ko nubwo ihohoterwa rishingiye ku gitsina rireba bose ariko abagore aribo bahura n'ihohoterwa kurusha aba- a- kurusha abagabo umuryango haguruka wita ku burenganzira bwa muntu wemeza ko ihohoterwa ryo gukubita ryagabanutse ariko hakigaragara ubundi bwoko bw'ihohoterwa bugaragarira mu guhoza ku nkeke umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango madamu umurerwa ninete niwe mutumirwa wacu w'uyu munsi madamu umurerwa ikaze cyane mu kiganiro muri isanga
murakoze cyane turabashimiye urakoze cyane nawe na icyo nabwira abakunzi b'ijwi ry'amerika ni uko ah, ubu bukangurambaga bukomeje mu gihugu cy'u Burundi aho kuri uyu wa gatanu hateganijwe igitaramo gihurirwamo n'abahanzi batandukanye kiza kubera ahitwa mu kamenge kuri centre de jeune ya kamenge aho ah, icyo gitaramo kigamije gukangurira abarundi ah, kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mbere y'uko nza ku mutumirwa wacu madamu umurerwa ninete hagati aho umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international urasaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina fidel niyongabo aratubwira uko bimeze
ishyirahamwe amnesty international rivuga ko ibintu bidahuye biri hagati y'iryo tegeko n'amategeko mpanabyaha yemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bituma ibintu bidatomora neza ku vyerekeye amategeko abacamanza bo kwisunga amnesty international yavuze ko gutorera inyinshi ico kibazo vyotuma abageramigwa n'amabi akorwa yisunze igitsina bakingirwa kandi baronswa ubutungane kurushiriza umuyobozi w'ishyirahamwe amnesty international mu karere ko muri afurika mu buseruko n'iyo mu mpanuko sarah jackson yavuze ko mu gihe itegeko rihana amabi akorwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ari intambwe ikomeye yashyitswe ko ntirikwije ibisabwa n'akarere cyangwa n'amakungu sarah jackson yatangaje ko itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ryongeye ibitari bike mu ntumbero yo kurwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina nko gusigura neza ivyerekeye gufata abantu ku nguvu yamara yasiguye ko ku bibazo bimwe bimwe iryo tegeko rihonyanga agateka ka muntu nko guta amakosa ku bakoregwa amabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe amnesty international itangaza ko kuba itegeko rihana amabi akorwa afatiye ku gitsina hari ivyo ridahuriyeko n'amategeko mpanabyaha hari bigira ingaruka mbi kuri zimwe mu ngingo zifise akamaro gakomeye z'iryo tegeko akarorero igihe amategeko mpanabyaha yahinyanyurwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ntiyakoresheje insiguro ya nyuma yerekeye gufata abantu ku nguvu yatanzwe n'itegeko rigwanya amabi akorwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'imbere yaho w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu insiguro muri iryo tegeko ku byerekeye gufata abantu ku nguvu ivuga ko ibyo biba mu gihe atakumvikana kuba kwahabaye amategeko mpanabyaha yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yagumirijeho insiguro ya kera ishimikira ku ikoreshwa ry'inguvu ishyirahamwe ya amnesty international ryavuze ko insiguro yuzuye yisunga amategeko mpuzamakungu ku byerekeye agateka ka muntu ku bijanye no gufata abantu ku nguvu ari iyiri mu itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu iryo tegeko riratomoye ku bacamanza abashikiriza amanza abapolisi n'abandi bategetsi bajejwe ubutungane no kubahiriza amategeko ishyirahamwe amnesty international ryasabye ko ingingo ziri mu itegeko rihana amabi akorwa afatiye ku gitsina zihana aba bana batubakanye mu mategeko zivanwaho izo ngingo zirahonyanga uburenganzira bwo kubaho mu ibanga ubuzima bw'imiryango uburinganire hagati y'abantu hamwe no kudakumira ingingo ya mirongo itandatu mu itegeko rihana amabi akorwa afatiye ku gitsina ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rirahana inyifato ituma amabi afatiye ku gitsina kogwa iryo tegeko rikaba ryarashavuje abatari bake igihe ryarengana kubera ryashize mu ngingo zaryo uburyo bwo kwambara impuzu budashemeye bivuga ko bishobora gutuma abazambaye muri ubwo buryo bashobora gukorerwa amabi afatiye ku gitsina ishyirahamwe amnesty international itangaza ko iyo ngingo hamwe n'izindi ziri muri iryo tegeko zihana abakorerwa amabi afatiye ku gitsina kandi zikanabambika iceyi ko zikwiriye kuvanwaho iryo shyirahamwe rivuga ko uretse guhinyanyura gushasha ivyerekeye amategeko abategetsi b'uburundi botegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira haboneke uburyo n'inyigisho bikwiriye mu ntumbero yo gufasha gushira mu ngira amategeko iryo shirahamwe kandi risaba abageramiwe n'amabi akorwa afatiye ku gitsina gufashwa mu buryo bukwiriye rimenyesha ko bategerezwa kugishwa inama mu mugambi wo guhinyanyura amategeko gushasha hamwe no mu gufata ingingo ku bijanye no gushira mu ngiro ayo mategeko ishirahamwe amnesty international ryasavye kandi uburundi kwemeza no gushira mu ngiro vyihutirwa amategeko yerekeye uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa afurika yatewe ku igikumu mu gisagara ca maputo muri mozambique araheze imyaka mirongo ibiri ayo mategeko yaragize uruhara rukomeye cane mu guharanira uburenganzira bw'abapfasoni ku mugabane wa afurika yarafashije kandi abapfasoni kuronswa ubutungane
arakoze fidele niyo ngabo kuri iyo raporo y'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu amnesty international usaba inteko ishinga amategeko y'u Burundi gushakira ibisubizo ibibazo bitari bike biri mu itegeko ryemejwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na cumi na gatandatu rirwanya urugomo rushingiye ku gitsina ijwi rya amerika ryagerageje gushakisha abategetsi mu burundi kugira icyo bavuga kuri iyo raporo ariko ntitwashoboye kubabona iki kiganiro rero kiribanda kuri ubu bukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bwahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa ariko noneho twibanda ku rwanda umutumirwa wacu uyu munsi ni madama ni madame umurerwa ninete uyu akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango haguruka mu kanya madame ninete twari twaguhaye ikaze uh, ariko mu gutangira gerageza usobanurire abakurikiye ijwi rya amerika hirya no hino ku isi uh, uyu muryango haguruka uh, ukora iki ubusanzwe
uh, murakoze cyane eh, umuryango haguruka ni umuryango nyarwanda utari uwa leta ukaba warashinzwe mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe ufite intego yo gufasha abagore n'abana kugera ku butabera icyo tubafasha rero ni byinshi harimo ku bijyanye no kubafasha kugera ku butabera tubafasha kubagira inama zishingiye ku mategeko mu gihe bafite ibibazo ibyo ari byo byose by'akarengane tubafasha kubahuza tubyita ubuhuza nko mu gihe nko mu muryango hari ibibazo bibangamye ariko nanone bifite uburyo bwa abantu bakumvikana batagombye kwitabaza inkiko ariko nanone iyo bibaye ko bitabashije kumvikana ubwo ndavuga ibyo kumvikana cyane cyane biba ari ibibazo bisanzwe byo mu muryango amakimbirane ya hato na hato ntabwo ndi kuvuga iby'ihohotera twavugaga mwaganiragaho mu kanya ikindi nanone tubafasha abagore n'abana batugana ni ni ukubaburanira mu nkiko ah, ku buntu kubera ko cyane cyane twita ku bagore badafite ubushobozi Ah, hanyuma kandi tukanita no ku bagore eh, baba bafite aho bahuriye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakorewe hanyuma tukanita no ku nyungu z'abana muri rusange Ah, nkivuga ku muryango haguruka umuryango haguruka ah, ukorera mu gihugu hose mu rwanda tugira intara enye kongeraho n'umujyi wa kigali muri buri ntara haguruka ihafite eh, iki- ofisi cyangwa se ibiro kongeraho umujyi wa kigali Eh, nuko nasobanura haguruka eh, yego hanyuma ah, ibyo ari byo byose nari mbikomojeho ku bijyanye n'iyi minsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa uruhare rwanyu muri ubu bukangurambaga rugaragara gute
Ya, eh, ino minsi yihariye yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ah, buri mwaka haguruka iba ifite ibikorwa byinshi ikora by'umwihariko n'ubwo twebwe nkahaguruka ah, navuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi navuga ko ari nacyo dukora Ah, ubukangurambaga dukora rero eh, ni uko twigisha Ah, by'umwihariko iyo bigeze muri ino minsi yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina haguruka iteka ryose tuba dufite ikintu cyihariye eh, buri mwaka tuzakora kenshi rero ibyo dukora dufatanya n'inzego zitandukanye yaba indi miryango ah, iharanira uburenganzira bw'abagore cyangwa se imiryango ya sosiyete sivile muri rusange ariko nanone tuba dufite n'ibikorwa duhuriyeho ah, na minisiteri y'uburinganire bw'iterambere n'umuryango mu rwanda mije fonse ubukangurambaga biratandukana ibyo dukora bitewe n'umwaka uko dushaka kubi- kubikora Ah, nk'uyu mwaka nk'urugero haguruka twakoze ubukangurambaga butandukanye twifatanije n'izindi nzego gutanga ubutumwa kwigisha abaturage tubasanze ah, kuri community level aho batuye tukabigisha ububi bw'ihohoterwa eh, ku muryango n'ibindi ariko noneho haguruka uyu mwaka by'umwihariko twagize umwanya wo kwereka abafatanyabikorwa bacu ubwo ni benshi batandukanye u- uburyo dukoresha bwa buri munsi mu kurwa mu guhangana n'ihohoterwa rikorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina ibyo dukora turirwanya ariko nanone tunabereka n'uburyo dukoresha butandukanye dufasha uwahohotewe Ubwo- ubwo buryo Navuga ubwo ngo- buryo ni ubuhe
Iyi- nk'urugero tuvuze ibyo twerekana uburyo dukora uburyo dukoresha tu- turwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina hano twerekanaga uburyo dukoresha bw'ibiganiro Ah, twerekanye nk'uburyo bw'ibiganiro byihariye bikorwa ah, hagati y'abashakanye twerekanye nayita nka apo- ap- ap- approach cyangwa uburyo haguruka ikoresha tugahuza imiryango u- kupe ariko cyane cyane tubikora dufatanije n'abayobozi b'inzego z'ibanze tukamenya muri ino muri uno mudugudu muri aka kagari ni iyihe miryango iba itangiye gukimbirana niba ari uko navuga tukabatoranya ariko tugafata nanone n'indi miryango ah, moderi imiryango ibanye neza tubahera ibiganiro hamwe kugira ngo bu- bigire hamwe ndetse ya miryango navuga iri moderi idufashe gusigara yakompanya gusigara iherekeje ya miryango yumvi yigishijwe kumva ikwiye kuva muri iryo hohoterwa nk'iyo nk'iyo moderi cyangwa se iyo aporoshe twereka twereka abandi twayiberetse kuko yatanze umusaruro muri porogaramu yacu twita ingo z'amahoro Ah, ni gute twafasha ingo uh, kudakimbirana cyangwa se ku- yego kuva muri muri izo conflict ariko dukoresheje indi miryango myiza y'intangarugero baturanye nayo Uh, hanyuma se dufite muri nk'ubu- muri- muri icyo gihe muri icyo gihe madama uh, umurerwa uh, kenshi uh, usanga ha- hagaragara ikibazo uh, cy'umuco aho tuvuge nk'abantu uh, umuryango runaka utifuza ko ibibazo byabo bijya ku karubanda Uh, iyo mugerageje guhuza abo bari mu bibazo noneho n'abo uh, bakwiye kureberaho uh, kugira ngo bubake ingo nziza uh, nta kibazo muhura nacyo cyo kugira ngo abantu bave bakwisanzura kuko bashobora kumva ko ibibazo byabo bijya ku karubanda
uburyo uburyo structure mu rwanda imeze ah, abantu bafite amakimbirane aba- abaturanyi babo barabimenya ni ibintu bida- utahisha igihe kirekire ngo bikunde Ah, ni ukuvuga ngo iyo miryango n'ubundi bizwi n'abaturanyi babo barababona bakimbirana batumvikana bigira ingaruka ku bana Nta- mu by'ukuri navuga ngo nta banga riba ririmo kuko baba n'ubundi basanzwe babazi ahubwo ikiba cyiyongereho ni uko bemera kuza kwicara mu biganiro hanyuma bakabagira inama bakemera kuvuga ibibabaho n'uko bigenda ariko nanone ubwo muri ibyo biganiro byihariye by'ingo twe tuba twa- dushamikiyeho n'ibindi biganiro byihariye by'abagore kubera ko ahubwo iyo abagore bagiye muri ibyo biganiro bigari birimo abagabo n'abagore bombi hari igihe twabonye ko abagore badatinyuka kuvuga ibibabaho mu ngo duhitamo rero ko habaho ibiganiro bibiri navuga bitandukanye ariko byose byuzuzanya icyo ikiganiro cyose nyine cyihariye ku bagore ni igihe abagore baba bari hamwe ubwabo baka- bakaganira bisanzuye bakavuga ukuri hagati yabo uko bigenda tukabigisha uburyo umuntu avuga inkuru ye uburyo ah, agira ah, niba nabyita confidence ataba umu- atagira isoni zo kubivuga noneho yajya muri bya biganiro bigari hagati n'abo bashakanye ntajyeyo kwicara gusa ahubwo akajyayo nawe gutanga ibitekerezo uburyo ibintu baba bumva byakemuka i- u- bakaganira mbega mbese muri make Ntabwo- icyo mukora ni ukubatinyura ni ukubatinyura mu biganiro byihariye by'abagore ariko bifite intego ko noneho bajya mu biganiro bigari bya hagati y'abo bashakanye nabo ubwabo noneho bakabasha nabo kugira ibitekerezo batanga ariko biganisha gushaka umuti rero byatanze umusaruro mwi- mwiza cyane urwo ni urugero rwose twishimira twe urakoze cyane madama umurerwa ninete mu kanya turakira abakunzi b'ijwi rya amerika ariko ah, mbere y'uko mbakira ah, turebye ah, eh, kuri iki tugarutse kuri iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ah, ryibasira abagore n'abakobwa mwavuze ko umuryango wanyu haguruka ah, washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe Ah, ubu hashize hafi imyaka mirongo itatu n'ibiri iyo urebye uko ibibazo byari bimeze icyo gihe nuko bihagaze ubu ngubu ah, mwaduha ikigereranyo
Mm, bon i- ikigereranyo wenda muri mirongo icyenda na rimwe si- sinakoraga hano ariko nk'ikigereranyo ukuntu bigenda bihinduka nk'ubu ngubu kubera eh, navuga ngo eh, nko mu muryango haguruka ibibazo byinshi twakira by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ni- ni ihohoterwa ah, rishingiye nko ku mutungo kubera ko kubera ko uh, tura- tu- turi kubona hagati y'abashakanye habaho kutumvikana uburyo bwo kujera cyangwa se yego kujera umutungo bahuriyeho nyamara ariko amategeko yo aba ari meza abaha uburenganzira bungana ariko mu migirire ugasanga n'ubundi haracyarimo uh, ko umugore ata- atabifiteho cyane ijambo bigatuma hazamo conflict cyangwa se amakimbirane mu muryango n'icyo ngicyo ki- ki- kiguma kigaruka mu buryo bu- bugaragara mu mibare kubera iki Ni- ntekereza yuko noneho buri muntu wese yaba umugore yaba umugabo noneho yumva agaciro ku- k'ubutaka ni urugero ah, bitandukanye na mbere Ah, nk'urugero nanone ikindi kintu cyaje gishya ah, ni nka bino byo gusambanya abana aho usanga dufite umubare w'abana b'abakobwa basambanwa ndetse bakanatwita imburagihe niba ariko nabyita nk'uwo mubare u- u- u- urimo uboneka uraboneka vuba muri ino myaka ya vuba bitandukanye na mbere mbere byari ihohoterwa n'ubundi ko kubuza abaho- abagore n'abakobwa kuzungura kugira uburenganzira bumwe na bumwe bitewe n'amategeko yari ahari a- a- a- ata- atabashyigikiye urumva harimo intandukani harimo itandukaniro Urako- mbere cyari ikibazo cy'amategeko atanahari ubwayo Mm.
ubu amategeko atavangura arahari amategeko ni meza noneho hagasigara noneho uburyo bukirimo noneho bwo- bw'uko hari umubare umwe u- um- ukihari w'abagore uta- utinjoyinga ibyo bafite nk'uburenganzira mu mategeko Ura- Nuko na- urakoze cyane madamu murerwa ninete guma kuri telefoni ubu reka twakire n'abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bifuza kugira ah, ibyo bakubaza reka duhere kuri david wiriwe neza
niriwe neza ijwi rya amerika amaboko ni meza
yego ni david nsabimana ni mu karere ka nyagatare mu burasirazuba bw'u rwanda yego
renanda reka mbashimire ku kiganiro cyiza muri kutugezaho nshimira umutumirwa mwatumiye Mm.
Ah, mbere na mbere ndashima eh, mu by'ukuri ihohoterwa rishingiye ku gitsina nko mu gihugu cyacu ni ibintu bi- byagabanutse ugereranyije no mu myaka ya mbere yabanje Mm.
ndashima nifashishije bimwe mu bintu byagiye bishyirwaho mu kurwanya ihohoterwa harimo nko kwimakaza ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu miryango eh, gushyiraho isange wani sitopu senta kugira ngo bafashe umuntu wahohotera abashe kubona ubutabera kurwanya ubukene mu miryango Eh, ariko nyuma yaho gato naje kugira nk'utubazo duke nashaka kubaza nk'umutumirwa wacu Mm.
Eh, mu by'ukuri iyo tubuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina abenshi bumva ihohoterwa ri- ri- ku bagore aba- n'abakobwa ariko naje kugira ikibazo nk'abagabo babasha kuba bahohoterwa ko nabo bagiye bagaragara cyane Eh, tugira mu- tugira amahirwe hari ababasha kubivuga ariko hari n'abatabasha kubona uko babivuga atinya ko bamuseka wenda cyangwa se bamufata ukundi muri sosiyete ese icyo cyuho gihari ba- babasha kukirwanya bate ikindi nakwibaza ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abana hari imiryango yitwa icyitwaza ubucuti kugeza n'uyu munsi donko ubwo bucuti bugatuma uwo mwana atabasha kubona at- kubona icyo nakwita ubutabera kugira ngo arenganurwe nawe abe yasu- yasubira ku- kongera kwiyakira nawe ese iyo miryango baracyahura ibibazo bagihura nabyo nka minisiteri y'uburinganire n'ubwuzuzanye babasha ku- ku- kuhandoringa iki kibazo gute Ah, buretse gato buretse gato u- ubwo bucuti ushaka kuvuga ni ubucuti hagati y'imiryango imiryango ikaba yaceceka nti- nti- ntigaragaze icyo kibazo kubera ko bafitanye ubucuti
reka nyisobanure neza gutya eh, umu- umwana w'umukobwa ashobora guhohoterwa Mm.
agahohoterwa n'umu- n'umuntu runaka ariko bakavuga bati ese uyu mwana wawe ni urugero ko byagenze gutya agahohotera umwana wanjye kandi tukaba tu- tunywanye bi- birambuye cyane turi inshuti cyane kuko ko twirirwa tu- twiteza abantu ugasanga bitwaje icyo kintu cy'uko ari abashuti ari imiryango yanywanye ari inshuti ugasanga uwo mwana abuze ubutabera icyo kintu cya- cyarambabaje cyane urakoze kuko cyane.
hari ingero nagiye mbona Mm.
byarambabaje cyane ndavuga ndetse nk'ubu ngubu niba umwana atabashije kubona ubutabera gutya aramutse naramuka akuze akamenya ibyabaye mu by'ukuri baziyakira so rero kiracyari ikibazo cyane nagira nyine mbaze n'umutumirwa wacu ubu i- ingamba bakoresha kugira ngo babashe guhanduringa iki kibazo urakoze urakoze cyane murakoze niba ari ku murongo yadufasha urakoze david mu kanya araguha eh, igi- igisubizo reka dufate na donas wiriwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe wowe
okay gende mu ntara y'uburengerazuba akarere ka karongi Eh, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo kuri koko turabashimira kuri iki kiganiro muba mwateguye Mm, urakoze rwose turabashimira cyane kubera ko hari benshi bahura n'iryo hohoterwa bakabura n'aho babariza mu by'ukuri nk'inaha ngewe nabonye cyarafashije indi ntera Mm.
ndagira ngo mfate umutumirwa iyo nk'umubyeyi afashe gahunda nk'uku umuntu akamufatira umwana ku ngufu ataruzuza imyaka yarangiza agafata gahunda nko kumukosha akaba yavuga ati uzanzanira inka izi n'izi noneho tubihuze cyangwa bakamuca amafaranga bya bintu bigakisirana ese nyakubahwa mutumirwa murumva icyo kintu cyaba ari cyo turagira ngo mutubarize niba hari aho babiga ku buryo umuntu yakurikiranwa kuko akenshi bikanabaye gutyo hari igihe banabashingiye akaba ari umwana wamuteye inda ari na mukuru yaramufashe ku ngufu ariko kubera ko ababyeyi babigizemo uruhare ugasanga wa muntu baramumushingiye se mutumirwa icyo kintu wumva aricyo ndagira ngo aze kukigusobanura uko byagenda murakoze amategeko mu rwanda harya gushyingirwa bisaba imyaka makumyabiri n'umwe siko bimeze
hari igihe babashingira bakishingira batagiye mu mategeko bakabana urakoze cyane Ah, madame umurerwa ninete uranyumva
yego ndabumva ibyo bibazo wabikurikiranye
Eh, nabikurikiranye Eh, gerageza rero usubize abo bakunzi bacu
Ah, urakoze Eh, hari ibibazo david yabajije na donat Ah, reka mpuze ibibazo bibiri Ah, eh, aravuze ngo hari igihe habaho gusambanya umwana hanyuma imiryango ikaba yahitamo kwiyumvikanira ndetse bakabana kwishingira kugira ngo babizimanganye Ota hari aho byabarizwa hari aho byayogerwa ahubwo ni ni ni ni ni icyaha ni ni amahano kubera ko nta- i- i- ibi bintu ba- tura dukora ubukangurambaga kubwira imiryango ko nta bwumvikane bugomba kubaho mu gihe habayeho o, gusambanya umwana Eh, ha- girahura n'ikindi david yabajije ngo byagenda gute Ah, nta nta- nta bwumvikane bukwiye kuba hagati y'imiryango yombi ahubwo n'aho twa- twakangurira n'abantu ko n'igihe babonye ahantu imiryango iri kumvikana imiryango yombi iri kumvikana hari umwana mu muryango umwe muri yo ya- wasambanijwe bakwiye kuba babibwira ah, isange wani sitopu senta ibegereye cyangwa se ibiro bya ribu bibegereye kuko n'abo bantu bakora ubwo bwumvikane ndavuga ababyeyi cyangwa imiryango nabo barahanwa iyo bafashwe ubwo rero ntabwo byemewe rwose ntabwo wavuga ngo urajya kubashyingira cyangwa se kukwa uwo mwana umwana aba ari umwana nta- kandi koko byaragaragaye muri ino mibare y'abana ah, bafatwa ku- basambanwa ko hari imiryango igiramo uruhare mu kubizimangatanya cyangwa se mu kwiyumvikanira cyane cyane ko unasanga n'abasambanije abana swati aba ari inshuti z'uwo muryango w'umwana wasambanijwe cyangwa se bamwe mu bagize umuryango noneho bagashaka kwanga kwi- ku- ku- kwishyira hanze cyangwa se urumva umwana niwe uba ubigwamo Ah, yaba david yaba ah, donat nababwira ko aho mwabibonye hose mwakwihutira rwose kubizi- kubibwira ah, yaba ubuyobozi bubegereye cyangwa se rib ibegereye ni ikosa rikomeye cyane Ah, david nanone yabajije ikindi ki- avuga ati iyo tuvuga ihohoterwa rishingiye ku gitsina abantu bakunze kumva ari abagore ba- cyangwa se abana b'abakobwa ati ariko nyamara hari n'abagabo bahohoterwa nibyo david hari abagabo bahohoterwa ah, ndetse harimo n'abahitamo guceceka ah, kubera hari umuco ukuntu wagiye wigisha abagabo nyine kutavuga ibintu nk'ibyo akihagararaho ndetse bikaba byamugiraho ingaruka ariko ah, hari n'umugabo wagize ihohoterwa runaka iryo ari ryo ryose nawe aba akwiye kwegera inzego agafashwa ariko noneho impamvu ubukangurambaga nk'ubu ngubu bubaho kandi koko bikagaruka ku mugore n'umwa- n'umukobwa ni uko nubwo n'abagabo bahohoterwa biracyagaragara cyane mu mibare ko umugore n'umwa umugore n'umwana w'umukobwa aribo bahohoterwa kurusha abandi I- icyo cyo biragaragara ku isi hose ko aribo bantu bagihohote bagihura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina Ah, ndumva aricyo namubwira si uko abagabo ba- bitazwi ko bahohoterwa ariko iyo bigeze noneho kuhohoterwa kurusha undi usanga ari umugore n'umwana w'umukobwa ndumva aribyo babazaga urakoze cyane hanyuma ngarutse gato kuri icyo kijyanye ah, n'abana ah, bakorerwa ibyamfura mbi bakiri bato Ah, donati yavuze ko kenshi kubera ko baba bakiri bato ntibabyumva neza ariko iyo bamaze gukura nibwo ah, bakubitwa bumva neza ah, uburemere bw'ibyo bakorewe Ah, mukurikije ubushakashatsi mukora hirya no hino ah, ibyo bibazo murabibona ku bantu bakuze noneho bahura n'iryo hungabana nyuma y'uko bamaze gukura ariko mbere batarabibonaga
yego cyane hari nka hari nk'abana eh, basambanwa ndetse bakabyara bagifite nk'imyaka cumi n'umunani no kumanura hagati cumi n'umunani gusubira hasi hanyuma kuko o, yagize wenda nk'imana cyangwa se amahirwe akaba afite nk'umuryango uhita umwitaho ukamureberera ku kana akasubira mu ishuri yewe n'uwamusambanije agahanwa Ah, muri icyo gihe akumva biri aho kuko nta nta nta- nta ngorane yagize zihagije na pirito nyinshi cyane ariko twarababonye benshi iyo amaze gukura yaranarangije amashuri yaranarangije yuniverisite bisa nk'aho bigarutse Ah, ni ukuvuga ngo iyo umuntu yaku- umwa- ni bibi gusambanya abana kuko iyo umwana ya- ya- yasambanijwe ah, bimugiraho ingaruka z'imitekerereze n'iyo yaba ari mukuru iyo ni ni ni ni ishusho mbi ihora imugarukamo kuko nkeka ari cyo kintu ki- ki- kiri mu bintu bibi bibaho gusambanwa Eh, i- i- ikibazo rero cy'imitekerereze eh, ntabwo cyabura yaba mu gihe ari gu- guhura n'ingaruka zabyo ako kanya yaba no mu gihe cy'ahazaza byanga bikunda biragaragara twe turanabibona hano kuko uh, ubanza nibagiwe kubabwira ko uretse ko uretse na- na- n'inama mu mategeko du- n'inama z'amategeko duha abahohotewe ariko tubaha na kanselingi dufite abanyamategeko ariko tuba- tukagira n'aba kanselari abantu bafasha abafite ihungabana rero tujya tugira abantu baje abona bazanye- abona ni abajyanama mu by'ihungabana n'abajyanama mu by'ihungabana tujya tugira abagore n'abana b'abakobwa baza bazanwe n'amategeko bazanwe n'inama z'amategeko ariko muri kwa kuvuga ikibazo cye ukahita ubona ko ya- yahungabanye yagize eh, af- amarangamutima ye yakozweho cyane biga- bigatuma rero icyo gihe ntafashwa n'abanyamategeko gusa ahubwo afashwa nanone mu buryo bwihariye n'abajyanama mu by'ihungabana bivuze rero ko ni icyaha ki- ni icyaha kibi gu- ku- ku- ku- gusambanya umwana ariko nanone ni n'icya- ni n'ikintu kibi cyane guhura n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose rishingiye ku gitsina ugeze kuvuga ngo eh, na- na- nahoze mbaganira mbabwira ko eh, ubu noneho hari ihohotera rikigaragara rishingiye ku nkeke umuntu ntabwo yagukubise ntiyagukozeho nta n'ubwo yagufashe ku ngufu ariko noneho inkeke ihoraho
Mm.
hari abo tubona igenda eh, igahindurira imitekerereze cyane Mm.
kubera yayibayemo igihe kirekire urakoze cyane icyo kibazo ndaza kukigarukaho ah, mu kanya ah, cyane cyane ngusaba ko uza kugerageza kudusobanurira neza ah, uburyo ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa ryigaragaza benshi nk'uko wari ubivuze bashobora kumva ko ari ugusambanya umugore ariko hari n'ubundi buryo umugore ahohoterwa ah, mu- mu- u- u- nza kugusaba ko wabi- wa- wabituganiriza neza ariko reka mfate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika Ah, valente ndacyayisaba ah, ah, reka nguhereho ariko nsaba richard livingston ah, ugerageze ujye ahantu hatuje kuko telefone yawe irimo urusaku rwinshi cyane hanyuma tuze kuguha ijambo ari uko uri ahantu hatekanye valente ndacyayisaba wiriwe neza valente uranyumva valente uranyumva Ah, valente reka tube tumuretse reka numve Rich- richard niba yagiye ahantu hatuje richard wiriwe
Mwiriwe mwiriwe.
yego uri hehe
Eh, Mwerere Nairobi.
yego
Eh, Murantunga gusa sinibuka umutwe w'ijambo.
Ah, turimo turaganira ku bijyanye n'u- n'isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ku bagore n'abakobwa
Ah, nabaza ati. Bene ko muvuga ihohoterwa rifatiye ku bakobwa mukavuga irifatiye ku bagabo nayo urakoze cyane icyo kibazo bakibajije kandi umutumirwa yagisobanuye ngira ngo ntabwo wari uri hafi ya radiyo yawe ariko urakoze cyane i Nairobi reka dufate valante wiriwe neza
yego wiriwe yego uriye valante
Ye, ni- ni- ni kwizera ahmed ntabwo ari valante yego ni kwizera wiriwe neza
yego ndaho ndaho ni mu majyaruguru y'u rwanda akarere ni rulindo mu murenge ni buyoga yego ikibazo cyawe
ndagira mbaze abatumirwa ese dusanga wenda i- i- ikibazo cy'ihohoterwa ry'abagore n'abakobwa usanga byigaragaza cyane cyane mu bice by'ibya- mu byaro naho usanga icyo kibazo kigaragara ese ba- bakora iki ni izihe ni ubuhe bukangurambaga bakora mu byaro kugira ngo babashe igica gusa abaturage kugira ngo bamenye gusobanukirwa ibijyanye n'ihohoterwa kuko hari ibikorwa usanga bimwe na bimwe umuntu akora kubera ko adasobanukiwe ni- no- n'icyitwa ihohoterwa icyo ari cyo cyangwa se n'uburenganzira umuntu afite ubwo aribwo kuko hari uburenganzira umuntu aba afite ku giti cye hari n'ubundi aba agomba mugenzi we ese babitandukanya gute n'uburenganzira bw'umuntu ku wundi cya- ndetse ni- n'ibyo bita ihohoterwa urugero
Eh, urugero murabona hari ntabwo nabaca gusa mbona urugero rwa hafi yego
ariko se n- nagira ngo mbaze m- bakora ubuhe bukangurambaga mu bice by'ibyaro kugira ngo babashe kumenya eh, umuntu wahohotewe yitwara gutya abigenda gutya yego urakoze cy- urakoze cyane ah, kwizera laki ahmad ah, twari twakwise valentin valentin ntabwo turamubona ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bibazo byawe Ah, madama umurerwa ninete ah, kwizera aravuga ko iki kibazo mu byaro ah, kiri ku ntera ndende cyane cyangwa nini cyane Ah, namwe niko mubibona hanyuma mugerageze no kumufasha gusobanukirwa n'amategeko iyo bavuze ihohoterwa rishingiye ku gitsina baba bavuze iki
ya arakoze kwizera Ah, ihohoterwa riba mu mujyi rikaba no mu cyaro ahubwo rishobora ku- gu- gu- guhindu uburyo bu- rikorwamo bushobora kugenda buhinduka ah, bitewe n'ahantu ariko eh, nakubwiza ukuri kubera ko nababwiye ko haguruka turi mu ntara ariko tukaba no mu mujyi wa kigali rero nabonye ihohoterwa atari iryo mu cyaro gusa no mu mujyi rirahari ariko noneho kuko abajije abarija bo mu cyaro uburyo tu- dukora tu- twigisha kugira ngo abantu bamenye ihohoterwa ni- rishingiye ku gitsina ni iki ese ni ayahe moko y'ihohotera ariho ese uburenganzira bw'umuntu n'undi ni ubuhe ese inshingano ze so ni izihe tubikora dute dukoresha uburyo bwinshi ariko ah, cyane cyane dukunda gukoresha ah, eh, kwigisha tunyuze mu mu nteko z'abaturage aho tugira amahirwe yo kubona abantu benshi bazi icyarimwe tukabigisha tujya tunyuza ubutumwa mu muganda dukoresha amaradiyo communautaire abantu bo mu cyaro bakunda kumva amaradiyo cyane nk'ibiganiro dukoresha inkinamico mbega tugerageza kwigisha ku buryo u- buri muntu wese yabyumva bitamusabye kubyumva bimukomereye Ah, turagerageza rwose dufite ibikorwa byinshi ndetse ibyinshi navuga ngo biri no mu cyaro bivuze ngo ah, ikindi nanone mbona dukora cyiza ni uko um, dufite abo twita abafasha mu by'amategeko ni abantu b'abavoronteri haguruka iba yarahuguye bari bari kuri muri kominote so abo rero baradufasha cyane nabo barigisha iyo babonye ihohoterwa riri gukorerwa ah, mu gace batuyemo bashobora guhamagara umurongo wacu utishyurwa mirongo ine na gatatu cumi na rimwe cyangwa se bashobora guhita bahamagara aba abanyamategeko bacu baherereye mu ntara cyangwa se nabo hari n'ina- hari n'inama zisanzwe zoroheje ah, bafite bafitiye ubushobozi bwo gutanga Tu- turagerageza ikindi warubajije ngo ngo mbasobanurire ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni iki Ah, dushingiye ku itegeko dukoresha mu rwanda tuvuga yuko rivuga yuko ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu haba ku mubiri iyo tuvuze ku mubiri ni cya gihe tubona ko umuntu yahohotewe kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa ari uw'igitsina gabo agakubitwa mu mitekerereze mu mitekerereze ni cya gihe umuntu ashyirwaho inkeke wenda turaza gutanga ingero inkeke za buri munsi urudaca rw'ibitutsi n'ibindi n'andi magambo maba akomeretsa noneho no ku myanya ndangagitsina ari nabyo abantu bamenyereye ko basobanukiwe nako bijyanye no gusambanya gufata ku ngufu no ku mutungo ego ni ukuvuga ngo kandi mu itegeko hakomeza hakavuga ngo kubera ko ari uw'igitsina gore cyangwa ari uw'igitsina gabo ubwo dusubije na wundi bavugaga ngo kuki muguma muvuga abagore bonyine n'abakobwa kandi n'abagabo bahohoterwa nibyo n'itegeko riba rirabavuga noneho mu itegeko n'ubundi bakomeza bavuga ngo icyo gikorwa kimuvutsa uburenganzira bwe kandi kikamugiraho ingaruka mbi iyo rero turi kwigisha abantu ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina tubibutsa ko amoko y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ari ane irya mbere ni ku mubiri kabiri ku mitekerereze gatatu ku myanya ndangagitsina ndetse no ku mutungo iyo utanze ingero ku myanya ndangagitsina abantu bahita babyumva ku mubiri barabyumva ko ari ugukubita umuntu mu mitekerereze noneho ni ukumushyiraho inkeke ibitutsi amagambo mabi ababaza umutima ku mutungo ni igihe umuvutsa uburenganzira bwo ku mutungo muhuriyeho kubera ko ari uw'igitsina runaka ndumva ubanza mubisobanukiwe hanyuma guhoza umuntu ku nkeke ahanini akurikije ibyo ibirego mugenda mwakira cyangwa se abantu babagana bavuga ko biterwa n'icyaha
biterwa n'ibintu byinshi ariko nk'urugero nko mu bo tujya twakira hari abakubwira yuko nk'uwo bashakanye ahora amutuka umunsi ku wundi ijoro n'amanywa wenda wenda amucyurira ko ntacyo amaze ntacyo yinjiza mu rugo ari umuntu uri aho uri aho gusa wo kurya urumva icyo kintu uko ari kibi ukibwirwa inshuro zirenze imwe inshuro icyumweru kikaza n'ikindi kikaza bigeraho ukababara hanyuma ikindi nanone bigabanya n'icyizere ku muntu uhita koko hari abahita bumva koko ko ntacyo bamaze urwo ni urugero rumwe rw'inkeke zikunda gutukwa nk'abagore badafite icyo bakora ariko cyinjiza amafaranga kuko icyo bakora cyo baba bakora kuko niyo wiriwe mu rugo uba urimo urakora n'akazi kenshi kugira ngo bagashyize no mu bihembo sinzi ko hari uwabona yaguhemba ariko nk'icyo ni urugero rumwe numva nibuka hari abaza bavuga ko inkeke bazishyirwaho kubera ko wenda nabyo ariko biganisha n'ubundi ku bitutsi kubera ko wenda mwashakanye umeze neza uteye uko yabyifuzaga ariko kubera imihindagurikire y'umubiri ugenda wenda uhinduka nk'ibyo bikaba inkeke ko ugaragara kuri we nk'aho utakiri mwiza niba ari uko twabisobanura ni ibintu byinshi akenshi usanga atari n'ibintu umuntu uretse ko nta n'ikintu umuntu yakabaye azira ubundi ariko hari ibyo usanga noneho tuvuga ngo birakabije ni nko kuguhora ubusa yego hanyuma se tuvuye wenda mu miryango cyangwa se abashakanye turebe gato ku bijyanye n'abahozwa ku nkeke mu mirimo cyane cyane ugasanga kanaka yaguhaye akazi ariko ako kazi akifuza ko hari ibindi mukorana ibyo byo mujya mubyakira ibibazo nk'ibyo
turabyakira turabyakira abagore n'abakobwa bakunze kuba vinerabure ahantu henshi bakunze guhohoterwa ahantu henshi ubwo ntitunavuze wenda mbere na mbere no mu rugo kese zindi tujya twakira aho noneho n'abakora binjiza amafaranga noneho ashyirwa ku nkeke y'uko atarimo kuyazana kuyamuha noneho dusubire ku cyo warumbaje kijyanye n'akazi ugasanga izindi nkeke ziri kuvuga ko muzabona poromosiyo utemeye ibi n'ibi n'ibi na shefu na supavayiza wawe harimo abahitamo kukavamo cyangwa se bibaho biba muri sanse nyinshi utashobora kwibaza
urakoze cyane madamu murerwa ninete ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango haguruka kuri telefoni dufite abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika gerard ndayisenga wiriwe neza
mwiriwe neza joffre ni edirwema
edirwema ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe uri hehe kwa uri hehe
ndi mu burasirazuba mu karere ka kayonza ni ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
yego mfite ibibazo byakubita bitatu nshaka kubaza umutumirwa ariko mbere nshaka kumubaza akenshi ihohoterwa nk'uko bagenzi banjye cyangwa mu isomero ryatanga hari iyo bagiye kuvuga ihohoterwa se cyangwa bagiye kurengana umuntu wahohotera akenshi humvikana nyine ab'igitsina gore cyane sinzi impamvu nimba ari bo byoroshye nimba ari bo byoroshye guhita umenya ihohoterwa ryabyo ariko nagira ngo mubaze cyane cyane ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina nk'umwana w'umuhungu ubu ushobora guhohoterwa wenda n'umugore umuruta se tuvuge yamusambanyije ariko akaba adafite ibimenyetso by'ako kanya kuko ndabizi ntaho bapfa gupima kwa muganga ni ihe nama amugira kugira ngo abe yagira bimwe mu bimenyetso nyine yegeranya noneneho babe babibashyikiza noneho kugira ngo no kuba yarenganurwa nyine bite bimworohera ikindi kibazo mfite sinzi niba ndi bujyanire mwese cyangwa azajya abanza agasubiza ikindi nkaba nakomeza ikindi nyuma yaho bibaza icyarimwe kugira ngo abisobanure abisubirize rimwe dufite dusigaranye umwanya muto
okay ikindi kibazo mfite hari akenshi iyo bavuze nyine ku bijyanye n'ihohoterwa muri rusange usanga nk'inama u rwanda usanga nyine igitsina gore nicyo kita cyumva vuba vuba uwo mwanya ariko ugasanga umugabo kugira ngo abigaragaze azate no kumvwa biragoye ariko se ni iyihe nama nanone yashobora kugira nyine nk'umugabo iyo baje babagana ni ibihe bimenyetso babasaba nyine nka simusiga bashobora kuza bitwaje kugira ngo noneho na wa mugore uba wamuhohoteye se cyangwa se undi muntu wamuhohoteye abe yafasha nawe arenganurwe urebye muri make n'ibyo ngibyo urakoze cyane reka dufate na manirambona wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
yewe ndi mu burundi muri provesi bubanza neza na neza komine mpanda mu cyumba bita ku gifugwe ikibazo cyangwa intererano yawe
intererano ku bijyanye n'ihohoterwa ry'abakenyezi n'abigeme n'iwacu mu bisanzwe birakunda kuba cyane cyane ugasanga nk'aba abakenyezi barahohoterwa n'abigeme rimwe rimwe mugabo cyane cyane biva ku bintu byo kutamenya biva ku bintu byo kutamenya hari nk'umuntu aba akoresha nk'umwigeme na cyane cyane ugasanga ariko aramuhohotera ugasanga habayemo no kumufata ku ngufu byore bijya bita byore na rimwe na rimwe hari nk'abagisanga kubera bivanye n'ubuzima bubi usanga tubayemo hanyuma se manirambona uko kutamenya uvuga ni ukuhe kuko kugira ngo umuntu asambanye undi ntabwo biba bikuyeho ko atazi ko arimo gukora icyaha
mu bisanzwe ibyo birava kuko ntiwosambanya umuntu uzi ko ari byiza mu bisanzwe niko kutamenya mvuga kubera ubugize nabi kuko kuko bivanye n'ubukene siritu nk'aba bakozi bakora mu nzu urasanga ba shebuja rimwe na rimwe babyifatamwo nabi ugasanga bagiye mu izo ngeso mugabo mu bisanzwe muri rusange biva byinshi biva ku bukene mw'ibi bihugu biri mu nzira y'iterambere turimwo urakoze cyane icyo ushatse kuvuga ni uko hari abasambanywa bakemera ko babikorerwa kubera ibibazo by'ubukene
hari n'abasambanya hari n'abakozi usanga basambanwa benshi barasambanwa ku mbo z'uko nkomba higa ubuzi ugasanga rimwe na rimwe bariko barahohoterwa mu ibyo muri rusange biva ku nzira z'ubukene urakoze cyane urakoze cyane
intererano bikuru rero bigasaba nk'ibyo bihugu biba biteye imbere gufasha cyane cyane muri icyo gisata cy'ihohoterwa ry'abakenyezi kugira ngo ibintu bigende neza natwe mwa bino bihugu turi mu nzira y'amajyambere
urakoze cyane mu buhanga bw'ibyuma ndifuza ko mani irambona bamugumisha kuri telefoni kuko mu burundi turacyafite ikibazo cy'uko badukurikira kuri fm kugira ngo yumve ibisubizo bya madamu umurerwa ninete madamu umurerwa ninete kuri ibyo bibazo bya mani irambona ndetse na gerard
murakoze gerard hari ikibazo yabajije ngo yabanje kuvuga ngo iyo habaye ihohoterwa rishingiye ku gitsina umugore niwe witabwaho niwe wumvwa kurusha umugabo ntabwo ari byo kubera ko n'umugabo iyo agiye aganye inzego zibishinzwe nawe arumva kandi bamwakira mu buryo bumwe nk'ubwo bakwakiramo umugore uwareze wese yitabwaho kandi mu buryo bukwiriye ahubwo nk'uko tugeze kubivuga kare abagore bo bigaragara ko bumvikana inshuro nyinshi kubera ko twabivuze ko nubwo bose bahohoterwa ariko umubare w'abagore n'abakobwa bagihohoterwa cyane bityo mu matwi ya benshi bagahora bumva ko iyo bavuze ihohoterwa abagore bagarukwaho inshuro nyinshi ahari nibyo bitera kuvuga ngo ese kuki ari bwo bitabwaho ariko nashanga mubwire ko n'abagabo bitabwaho cyane rwose kimwe nk'abagore ikindi yanabajije yavuze ngo ese umwana w'umuhungu noneho muto wahohotewe n'umugore umuruta nabyo birahanwa ni kimwe urebye ati ese yabigenza ate mu gihe nta bimenyetso niba anacyumvise neza nta bimenyetso afite no ibintu bijyanye n'ibimenyetso nabyo ni kimwe yaba umwana w'umuhungu yaba uw'umukobwa yaba umugore yaba umugabo biterwa n'ihohoterwa hari uwo muhungu yavugaga yagiriwe nk'urugero abaye yasambanijwe nawe hari ibimenyetso bigomba kubaho nka kurya twigisha abantu uti niba usambanijwe wafashwe ku ngufu wikaraba ahubwo unyarukira kwa muganga biriya byose twigisha bireba ibitsina byombi ntabwo ari umugore tuba tuvuga ni bombi ni umuhungu ni umukobwa ni umugabo ni umugore ariko kubera ko ntazi muri ya mahohotera ane nababwiraga ibyo yavugaga uwo mwana w'umuhungu yaba yakorewe n'umugore ubwo ni uko nguko wenda twamusubiza ibimenyetso bifatwa mu buryo bumeze kimwe bibikwa neza cyangwa se bisabwa ku mpande zo kuri bose bitewe n'uwahohote uwo ari we niko numva nabisobanura hanyuma mu burundi imana irambona nawe yatanze nk'urugero kandi ibyo yavugaga koko biragaragara aho abana cyangwa se igitsina gore ashobora guhohoterwa akinumira agaceceka kubera ko ntashaka kwirukanwa wenda se ahakora yaba mu rugo niho akura amafaranga amutunze ibyo rero twigisha abantu imana irambona mujye n'aho mu burundi mudufasha n'aha mu rwanda turabyigisha cyane tukamubwira ati tinyuka ubivuge nta kibazo nushaka uva aho wakoraga uzakora n'ahandi uretse no mu rugo no mu kazi mu biro iyo uri guhohora n'ihohoterwa ibyo ari byose urabivuga ingaruka zabibamo ibyo ari byose ibikubaho biruta ububi kuba wava kuri ako kazi niba ari cyo gituma banga kubivuga murakoze hanyuma madama ninete ubukene bufata uwuhe mwanya mu bijyanye eh, n'imvano y'uko iki cyaha gikorwa
U- ubukene eh, nabivuga mu buryo bubiri I- umwa- umugore udafite ubushobozi bw'amafaranga eh, icyo bishobora ku- kumugiraho ingaruka bitandukanye n'ufite ubushobozi bwe bwihariye ni uko hari ka twagiye tubona aho umuntu yemera agahisha ibiri kumubaho akaba muri iryo hohoterwa ry'igihe kirekire kubera ko atari uko abishaka ahubwo ari uko wenda a- ari kwibaza inshuro nyinshi ati ese nimva ahangaha nzatungwa n'iki nzaba he mbega a- akidepanda kuri uwo nguwo umuhohotera bigatuma ahitamo kwicecekera urumva aramutse hari abo tujya tubaza ese ibi bintu bikubayeho imyaka icumi makumyabiri none se urate ngo naricecekeye kuko ntaho na- nari kujya ni ukuvuga ngo iyo uza kuba ufite amafaranga yawe bwite utadepanda ku kuguhohotera uba warabivuyemo kirati cyane rwose urumva iyo ni ingaruka yo kutagira amafaranga cyangwa se kutagira ubushobozi bw'ibifatika kugira ngo nihagira ikikubaho uhunge ikindi i- ikindi cyiza cyo kubona ko umugore kugira ubushobozi ari byiza ni uko mu gihe nababwiraga ibintu by'inkeke eh, n'amagambo maba akomeretsa babaza cya kindi ba- batukira bamwe ngo ntacyo winjiza ntacyo ukora ntacyo umaze urumva uramutse ukora mu- mu- mu byo watukwa icyo kiba kivuyemo kameme Eh, eh, muri yo turimo turareba eh, ihohoterwa rishingiye ku gitsina iyo serikire cyangwa se urwo ruziga tubona ko rishobora no kugabanuka cyangwa se uwa- uwahura n'ihohoterwa iryo ari ryo ryose ashobora kwirwanaho mu gihe yaba afite ubushobozi bwe bwite mu bijyanye na- n'ubukungu Eh, urumva rero ku- ku- ku- ku- ku- kugira ubushobozi mu bijyanye n'ibifatika bifite icyo bimaze mu kuba ah, byagu- byakurwa byaguporoteja ntibivuze ko utahura naryo ariko uhuye naryo hari icyo wewe uba urushije utagira nabyo urakoze Mm.
urakoze cyane madamu murerwa ninete mu kanya turaba dusoje iki kiganiro ariko mu masegonda make cyane ubutumwa wifuza ko abakurikira ijwi rya amerika basigarana muri iki gihe isi zirikana ah, iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni ubuhe mu masegonda make cyane
Ah, nifuza ko buri muntu wese ya- ya- yagira uruhare mu kurwanya iri hohoterwa uhereye mu muryango kuri kominote dutuyemo kandi nanone nkifuza ko buri muntu wese yatabariza umuntu wahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina a- aka- akaba yamufasha kumenyesha inzego zibishinzwe kugira ngo afashwe
madama umurerwa ninete ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango haguruka akaba yadufashaga ah, gusobanura ibijyanye n'ubukangurambaga bw'iminsi cumi n'itandatu bwahariwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryibasira abagore n'abakobwa ni ubukangurambaga bwatangijwe tariki ya makumyabiri na gatanu z'ukwezi gushize buzasozwa tariki ya cumi z'uku kwezi kwa cumi na kabiri Ah, madamu umurerwa ninete nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire
murakoze cyane edi rwema urakoze cyane nawe nshimire abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino ku isi bagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri cornelius wamfashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeyeho mbifuriza amahoro n'amahirwe
radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu gihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu